n'intentererano y'urwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose
rwaruka waba uri mu burundi canke mu mahanga urafise ijambo kuri kubu n'akazoza k'igihugu cawe radiyo y'inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafise ijambo
ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu gishimikira ku bikorwa by'umugambwe cnddddd bitunganywa mu masaha y'ijoro bigatuma hari abavuga ko bibabuza kuryama ikiganiro mwagiteguriwe na francine kanyange ndafise ijambo
bamwe mu baba mu makomine ya busiga na ruhororo baravuga ko bahungabanywa n'ingene abanywanyi b'umugambwe cnddddd uri ku butegetsi bababuza kuryama mu mutekano ivyo ku bwabo biva ingene babavyura ngo baje mu nama y'uwo mugambwe butaraca ivyo vyarabaye kuri uyu wa kabiri mu rukeco muri komine busiga aho umunyamabanga mukuru wa cnddddd yararamutse agendera muri iyo komine abantu bavyuwe mu gaturuturu ngo- ngo baje kumwakira mu ruhororo naho amakuru avayo avuga ko hakoreshejwe n'ivyuma bishikana amajwi kure mu kuvyura abantu mu gaturuturu naho nyene ngo bitabe inama hari ku wa gatanu w'indwi iheze umunyamabanga mukuru wa cnddd ku rwego rw'igihugu reveriano ndikuriyo twamwandikiye ngo agire ico abivuze ko ariko ubwo butumwa naho bwamushikiriye ntaco yishuye twajya imiheto n'imbunda turara ku mugono twitwaje akadenderezo igiture n'iterabwoba turuki inyuma y'agasama bakagwanya batabasubiza igihe cyiza kizongera kubohorwa n'uhoraho turagaruka n'abatwara bahadukaye
mu kubandanya ikiganiro urwaruka ruratubwira ibyo rugona kuri ibyo biba mu mugambwe se ndd fdd loyic ari mu burundi ati iyo nyifato ituma abarundi bibaza ibibazo byinshi bitagira inyishu nta kintu dufite kigitangaje mu gihugu cy'uburundi nta kintu dufite gitangaje mu gihugu cy'uburundi cyiza ni uko twobyuka tukitabiranya canke abarongoye inzego zitandukanye bakikubita agashi bakaraba igihugu aho kigeze bakaraba n'ukuntu vyogenda kugira igihugu gisube mu mahoro n'umutekano ko nta kuntu vyogenda ngo umunyamabanga mukuru w'umugambi yama ariko arabyura abantu mu ntara hariya na hariya na perezida ari perezida iryo atarabigira ntako byobona nuko byogenda nta n'uwo byemera biba gute bigenda gute perezida ntabizi nimba perezida abizi ni inyungu izihe zirimwo atari kwa gushaka guhohotera kumesa nk'uko Debriyane nyene umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sende David Yama yavuze atari kwifuza kumesa no kuronderwa nko kuri ba bandi nkuba aza kubyura akanka kubyuka iyumvire isaha icumi n'imwe umunyamabanga mukuru akaba yashyitse mu ntara kanaka mu ikomine kanaka ashaka gukoresha inama ibyo ni ukuvuga igihugu cyabaho n'ibyambere ibintu byumvikanye ifite intumbero nke nimba leta ibizi nimba perezida abizi ntibabwire abenegihugu intumbero bifise abenegihugu tubimenye tumenye niyo azi waje ingene tuzomwakira bivaye n'intumbero azoba afise byogenda gute ngo abantu bamwe baba bariko baravyuga isaha cumi n'imwe ushaka udashaka byoba gute mbega igihugu gitwagwa nande ninde ari umuperezida ko mbona hari bamwe basiga bamwita amazina ngo nye- ni nyene icubahiro Hmm? ngo ni nyakubahwa n'ayandi mazina menshi n'umunsi perezida ninde tumaze iminsi tubona ku mareresi amafoto yarengana aje ku mbuga hariho n'abasigaye n'imbonerakure zahawe intambara ya gisirikare
loyic ati cnddd aho kubuza abarundi kuryama yari ikwiye kwiyumvira iyindi migambi yoteza imbere igihugu gisanzwe cugarijwe n'ubukene icyo twohanura umugambwe sende defite na leta yawo barakwiye kwiyumvirizwa ko ari igihugu batwaye ko atari inzu y'umuntu cyangwa inzu zabo binjira uko bashatse bakagira uko bashatse ndetse no mu mazu yabo ntibashobora gukora ibyo biyumviriza nyine bafite amategeko ngenderwako none koko karashize ingani igihugu kibi cy'abagwanyi bama bariko bararota intambara minsi yose bahe bagwana nande bahe birukana nde rero nibadukurira igihugu mu bukene nibadukurira igihugu mu njyane z'amajyambo intambara zidashira z'iminwa tuve mu bihugu bikire tujye mu iterambere nk'abandi kubona ubu- uburundi bw'amabuharurwa mu bihugu bikenye kandi butabura ibyo bukaba bwihereza mwe kubera ka kagwi rufite indi migambi itajyanye n'ingingo za leta zo kumaza ibikorwa baba bariko barabyura abantu niyo mpamvu iterambere tutarironka nta bindi byumviro bafise dushaka kuba ab'imbere kubera icyo twahawe tubwire abantu tubereke ko turi ku kizi Jono hano uwo perezida nuko yohagabira kuko hari umunsi azokwibuka kwibuka bukeye ariko nawe nimba birimo naho nimba bizi iyo bita umutwe reka ajye ku iradiyo y'igihugu canke asohoze ija- ijambo avuge yuko ibyo bintu abizi avuge n'impamvu bibaha bene igihugu tubimenye
makabe ari muri zambia ati iyo nyifato yerekana ko umugambwe cnddddd ukoresha igisenye n'iterabwoba kubatemera ibyiyumviro byabo n'ibintu biteye isoni n'ibintu bihindura ubwenge bw'abantu aho umugambwe ushobora gufata ukubahuka ukabyura abantu isaha cumi isaha icyenda z'ijoro kubyura umuntu isaha cumi z'ijoro utavuga ngo uri kumutabariza ngo uje gutabara mugenzi wiwe inzira ahiye uvuga bati igihugu kiratewe n'ikindi gihugu ni ukuri n'ibintu biteye ubwoba birateye ubwoba kwiyumvira ko hariho inyishu twoheza tugatora ibintu byigirwa muri izo nama ko ari bizima biteza imbere igihugu biteza imbere neza y'abanyagihugu uko bigenda kose iri ni iterabwoba cndfdb ni ya mikenyuro yo kunumya umunyagihugu wo kumurimamwo umutima uhushanywe n'ibyo yifuza gushikako ineza y'umunyagihugu ikanigwa mu kumutera ubwoba mu kumwereka ko adakoze iki abwirizwa kwicwa adakoze icyo bashaka atariza gutotezwa ko birababaje mu gihe ibyo byose biri kubiba umukuru w'igihugu ari ngaha yubona kandi nkako ibyo natangaza ni nawe amutuma bari kuri iyindi migambwe yose forona senere forodebu n'iyindi migambwe yose bayirekure ikore nk'izo saha bafata ati ku murango no gukora akazi yamara niyo strategy twatoye kuba bahora bakora amanama ku murango nandika n'amatangazo bati turafite inama ikihe iki n'iki ziranaburizwamo bakavuga ko bidakunda ariko bobo ubuzima mu ijoro uwo muganga ushaka kugenza abarundi uko ushaka uwo ni umugambi uronderera neza igihugu abarundi nibagerageze barabe ingene sdfdd yoranduranwa n'imizi ikava ku gakano k'umunyagihugu ukuri birababaje birateye agahinda buri munyagihugu ararushe ntabwira ko itabara kuri w'igihugu aho ajya hose amenye ko ibi bintu byose azobibazwa kuko ubu nta- nta wundi muntu two- twofata ngo ture bino bibazo bihari mu gihugu kuko birateye isoni ko umukuru w'igihugu ibintu yoba abibona bikaba rimwe kabiri gatatu akareka kwanyira akareka kuvuga ni ukuri nawe nyine ahagira hasi usanga yiyuguriye k'umuyaga ntawubizi ntawubizi ko reveriyano nawe hajya ahantu hari umukuru w'igihugu atakeneye uko biri kose nta rukundo abasenete fdd bigeze bakundana ngo urusoteye umuhini rusotera n'isuka bareke abanyagihugu bacunaguzwa babuzwe amaragamo babuzwe kudandaza babuzwe kumara imanza ku bukene bw'ibitoro n'ibindi babura icyo bafungura bongere banabuzwe itiro umukuru w'igihugu yiraramagiye ngaho ariko arabaraba ababwira amadisikura ya n'ayandi ibi bizobabera umuvumo bongere babihanigwe n'amategeko kandi n'imana ibintu izo bibabaza doriane ari mu burundi ati umugambwe cnddddd wari ukwiye kumenya ko abarundi bafise agaciro kandi atari abo gucura bufuni na buhoro ibyo bintu turamaze kubyumva kenshi ahantu henshi mu ntara zitandukanye yuko iyo haza kuba amanama bababyura mu gaturuturu butaraca Ah, ndetse n'ubutevye kuvyuka bakamuvyuza inkoni canke bakamuvyuza amande y'ibihumbi ijana mirongo itanu n'inkoni zikajako je mbona neza yuko turi mu ntwaro ya gahotoro hama umukuru w'igihugu akaraba neza ikintu kinyegeje inyuma y'ivyo bintu inyuma y'ivyo bintu kubona abantu bahohoterwa ngo nibavyuke baje mu nama ivyo bintu n'ukuri turi mu ntwaro y'agahotoro n'ukuri sente dfdd nirabe yikubita agashi ibi bintu biraturenze tugire ubukene tugire guhohoterwa n'umugambwe none ibi bintu tuzobikugwamo nande nta micerekeye c'umunyamabanga wa sente dfdd je nibaza ko niyo perezida agendera ahantu sindabona batuvyura ijoro agaturutsurungu ngo tugende kumutegera canke ngo ngo batuvyure batuvyurane inkoni ngo ngo muje gutegera umukuru w'igihugu ntibarabe nyabona nyabona amazi atararenga inkombe jewe mbona uwo mugabo hari ibindi bintu ashaka kwigira bitari ivyo bi- iyo ngendo yiwe kweri nayihindure uwo mugabo ivyo bintu ariko aragira n'ukuri asha nahindure sivyo sivyo na gato si vyiza leonce ari mu burundi aribaza akamaro ibikorwa umuganga wa cnddd ukora mu ijoro biba bifitiye igihugu ntugwaruka ni ibintu biteye eh, agahinda mu gihugu cyacu cy'uburundi kuko eh, uri kuraraba aho abanyagihugu eh, baryamye barushe baruhijwe n'ibitari bike ubuzima imyifato yo gushaka ese mwana ije azofungura iki ese minerivare nzayikura hehe mugabo ukumva ko hariho abarara badasinziriye mu gihugu wumva ko giharanira agateka kazina muntu cubahiriza agateka k'umupfasoni k'umukenyezi canke umwigeme eh, ariko ivyo ni ibintu n'ukuri eh, nk'ugwaruka dukwiye kwiyamiriza dukwiye kuvyiyamiriza kuko ivyo ndavyibuka mu gihe co mu ntambara eh, kuko mu ntambara niho usanga bivanye n'umutekano muke ubona ko hariho abantu tubona ati reka dukora inama mu mwanya uyu kubera ibi canke biriya Ah, ariko eh, nkiyumvira none mu gihugu cacu c'uburundi igihugu gifise umukuru w'igihugu gifise umushikiranganji wa mbere n'abandi bashikiranganji bafashanya gutwara igihugu cyacu cy'uburundi ukumva ko hari abanyagihugu bahamagarirwa mu nama ijoro mwibuke uwo nyene ahamagarira abantu kuvyuka ijoro gukora amanama ya cankariya ibyamuranze hajya hari hagihe bibaza yuko eh, ivyo bavuga canke ivyo bakora tuvyibagirwa ntituvyibagirwa nava na gato ndagaruka ku mvugo yakoresheje kuri kaburimbi wa nyamabanga mukuru w'umuganga usende dfdd reverend kuri aho yavuga ati kaburimbi na mukene yari kiziga imiliyoni zitanu ariko by'ukuri nimba igihugu cy'uburundi gifise indongozi zubahiriza agateka kazina muntu impamvu nki umutegetsi nk'uyu bashobora kumugena amabanga Eh, nkanje amabanga yiwe ni umuha nk'ayo kumushyira imbere y'ubutungane none karagingane abana b'u Burundi bahamagarirwe mu nama ijoro baraye ubusa aho bafise ibibazo ibi canke biriya mugabo ukumva ko hari ihohoterwa mu gihugu cyacu c'u Burundi no kwitaba amanama y'ijoro eske amanama y'ijoro eh, afise iyihe nyungu ku gihugu cyacu c'u Burundi
leonce ati vyoba vyiza cnddd yicishije bugufi ikareka kwishira hejuru y'amategeko ku by'ukuri ibyo birabonekana ko umugabo Museveni DFDD waragiye mu matora hari ibyo wemereye abanyagihugu rero muri ico gihe babona yuko ata migambi ihari n'ivyo bari bemereye abanyagihugu batariko barabishitsa vy'ukuri urabona yuko igihugu cacu c'uburundi novuga aho kigeze hatemba Eh, kigeze hatemba kuko umuntu ntashobora gutahura impamvu uwo mugambwe umaze imyaka itari muke ku butegetsi yicura iki impamvu ni ikora amanama y'ijoro Mm. ni iyihe mpamvu mugabo ukumva ko umugambwe wemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi ukoze inama mu masaha yemewe n'amategeko waba urabujwe ukabona ko bariko barashira inguvu mu gusambura imigambi iyi canke iriya amashirahamwe none by'ukuri murabona ko yemwe basende defudede muriko muragezeho abarundi muriko muragezeho igihugu mwagiye mu ishyamba muharanira iki nyakubahwa umukuru w'igihugu ibi biraba mu gihugu uri kurarongora ufite amategeko akugena ufite amategeko yo kugena uyu cyangwa uriya ufite amategeko yo kubogoza uyu cyangwa uriya mu gihe ariko arakora nabi iyihe mpamvu abarundi bazokwama mu ibi bintu mubona mugiye gusiga izina irihe mu bana mwavyaye mu bana b'u burundi haragezeho mwikubite kashi mumenye yuko hari igihe mukora ibintu mukibaze yuko eh, abarundi atabwenge dufise burya abarundi dufite ubwenge kandi burya eh, by'ukuri ni ibintu biteye intuntu n'agahinda ariko hari umunsi nta joro ridaca Eh, hari umwe yaciye umugani ati hari igihe cyo kubaka hari n'igihe cyo gusambura hari igihe cyo gutunga n'igihe cyo gukena kandi hari n'igihe cyo kuba mu bu- guhohoterwa n'igihe cyo kugaruza umunezero satani yatwibye abarundi tureme tureme turemeshanye dufatane mu nda nta joro ridaca hashid ari muri kenya ati iryo ni iterabwoba cnddd iri kwiragira kugira ngo ihatire abarundi bose kuyijyamwo icya mbere se tunoherako eh, ni ukwibutsa abarundi ko kuva sendefudede ishyize ku butegetsi irangwa n'iterabwoba rero kuri ibi inye biriko bikorwa na reveriyende kuri yo muri ino minsi navyo je ndabifata nk'iterabwoba ndabibona nk'irya terabwoba ribandanya kugira abanyagihugu naho bid- bid- batakiyumvamo uwo mugambwe bawiyumvemo ku nguvu kuko no munsi birababaje byaramaraje ntibinatahurise ukuntu uh, abanyagihugu babyurwa ijoro kugira bagende gusanganira cyangwa kwakira uwo mukuru w'umugambwe SNDFDD ugasanga nta n'ubutumwa buhambaye cyangwa bukenewe cyangwa bukiza igihugu abwira abanyagihugu ugasanga ni ibintu gusa bagarukanamo by'iterabwoba kugaruka mu by'intambara yarwanywe na snedfdd nibyo gusa rimwe yagira abanyagihugu nka hirya y'ejo abanyagihugu baratewe ubwoba muri zone rukeco y'intara ya ngozi guhera saa kumi abanyagihugu bariko baravyugwa ku nguvu imbonera kure zica ku mihana zidodora zibabaza impamvu bataravyuka ngo bagende kwakira umukuru w'umugabo sendefred abatari bake baravyiboneye no ku rubuga rwa sendefred barabicishije ko kuri twitter barandika kuvuga saa kumi n'imwe z'ubuca n'iminota mirongo ibiri umukuru w'umugambwe yariko arakirwa umukuru w'umugambwe mu gihugu gitekanye kirimo amahoro yakirwa gute saa kumi n'imwe z'ubuca murumva ko ari ibintu bibabaje binateye ubwoba binateye ubwoba cyane kuko mu mategeko nta nama zi- z'ijoro zibaho no mu bwirizwa shingiro biranditse ko inama ziba ku murango rero urumva ko ari ibintu bibabaje mugabo bifatanye n'iterabwoba hashid ati cnddd itinya kuzotsindwa amatora yimirije amatora asigaje ikiringo gito kugira abe rero umuganga usendefrede urazi ko abanyagihugu batawiyumvamo ubu rero gerageza kubashyiramwo vy'iterabwoba n'amajambo umukuru w'umugambwe yari aravuga ni iterabwoba gusa ngo utibuka iyo umugambwe wavuye iyo igihugu cavuye ngo akwiye kuvamwo bumva akwiye kwicwa bumva n'ivya nyene vy'iterabwoba kugira aba- abanyagihugu bazotora uwo mugambwe canke bagume bawiyumvamwo ku nguvu mugabo sendefrede yo nyene aho igeze igihugu irazi ko umunyagihugu adashobora kwiyumvamo uwo mugambwe urumva ari ibintu bibabaje cyane ikindi kibabaje cyane ni uko uwo mukuru w'umugambwe ari we ariko aratembera ijoro n'abandi bo mu migambwe kuvuga rumwe nawe batari kwiwe no gukora inama cyangwa gukorana no ku murango mugabo wiwe agakora amanama zi- amanama y'ijoro kubyura abantu ijoro ni ibintu bibabaje cyane mu gihugu cy'u Burundi ikindi nacyo kigaragaramwo nubwo batagomba kukivuga ni intambara iri hagati y'imigwi ibiri ya CNDD-FDD Reveriye ndi kuri yo ntahuza cyane na na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu ibyo rero biratuma Reveriye agomba kwi- kwiyerekana cyane mu banyagihugu kwiyerekana ko ari mu bikorwa bikomeye by'umuganga CNDD-FDD gushika n'ahavyura abantu ijoro kugira yerekane ko ari ku kivi yegereze b'abanyagihugu umwe akabiyegereza mu ku nguvu muri ya ntambara yo kugomba yuko nawe ashikirwa kugira arongore igihugu muri rusange ni ibintu babaze cyane ku gihugu ni ibintu bibabaze cyane ku ntwaro ya sendefudede Bira birarura barabaheseka muri mwe muramagabura none mu kiyaga gitukura utasize umuntu bafaseruka
nelson ari mu burundi ati izo ni ingaruka y'ingorane ziri mu ndongozi zo mu mugambwe CNDD-FDD bivanye na ca cuka c'uko umunyoni wasomeje umwenge wa mbere hariho amasabotaje agerageza kugirira umukuru w'igihugu umuntu muri kwakiriza leta y'ibihugu ntishinga imizi kugira birangire kumbura imihara y'ubusenyutse hanyuma abitwa ko bari mw'ibagi rya soko baba ariko bafata ibintu mu minwe basubire gushikira inyungu nk'uko bazishikira caje hakiri isoko aho buri muntu wese bivanye n'amabanga ajejwe mu gisata kinaka wasanga ico gisata akijera nk'akarima kiwe nivyo rero bashaka yuko babandanyirizako ivyo navyo rero umukuru w'igihugu wubaka abatariko yashatse kubibandanya bimeze ni niyo ntumbero rero uburyo bamaze kumushyira mu gasho wehoze amushyira umwanzuro wa mbere rubyereye kugira nawe yaba yaciye amusubirira akamukorera mu ngata mu kubandanya ahanganye harakiri karate yo guhangana n'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo kwereka abarundi cyane cyane abagumyabanga abasenzi fdd ko eh, ari we ahambaye ari we ari hafi ya bene igihugu rimwe na rimwe duhora twumva navuga yuko ngo ari we yagwanye cyane mbere no mu mvugo imizo zimuranga kwerekana ko ari umugwanyi ibyo byose by'iminsi mikuru y'umugwanyi hamwe ni- na imbonerakure deyi ni biri mu ntumbero byo kugira ngo abarundi bagumizwe mu bwoba terera babone koko yuko uyu mugambwe ari umugambi udahangarwa kumbe uyu mukuru w'igihugu rero iyo batabibona kumwe n'umukuru w'umugambi hanyuma kuba umugambi agaca agomba guhu- gucisha mu nzira z'umukino w'ab'imijoro gutunganya amanama kumbure yibaza yuko umukuru w'igihugu ataza kubimenya bitamushikira ariko mu by'ukuri mu isi tugezemo eh, ya none biragoye cyane ko bashobora kugira ikintu nk'icyo ibanga twarumvise ko mu ikoraniro ryamiza ryabo risanzwe ryaheruka kubera igitega umukuru w'igihugu yoba yarashatse kumubogoza bagaba abamuhanura ko yoraba akabangira gato bamweretse ko ibyo ashobora guta amukuye ibyo ashobora kuba byinshi kuruta ibyo kiri nibaza rero ko ari muri iyo ntumbero rero y'amataba ikibuga kiri muri sndfdd umunsi ufuba mugabo uruberera rutarashobora kwaka hatunganywa bene izo nama hanyuma mukaba muzi yuko n'abatari mu mugabo sndfdd bahora ba- bategeka kwitaba amakoraniro yawo nguvu kugira bagwize ibitigiri by'abaza kumviriza disikuru zabo banerekeze n'amasanamu banashaka bakwiragire ku mbuga ngo bakanabimenye amakuru yose abona yuko sndfdd ari umugambi uyobokwa we n'isinzi ry'abarundi hamwe rero n'ibyo bintu byo guca bajura abantu bo bazi kumviriza disikuru zabo haba harimo no kugira ngo babatere ubwoba babereke yuko ubuzohirahira akaja mu wundi mugambwe uterese kudefidede canke ngo areke gushigikira ibikorwa byabo by'umwijima azokwisanga mu kaburi nyene nk'uko bimaze gushikira imbere y'abarundi luka ari mu burundi asaba umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD guhindura ingendo kuko kubwiwe igihugu atari icya CNDD-FDD ari icy'abarundi bose biri mu bintu by'imigambwe eh, iba yiganje aho usanga umugambwe umaze eh, kuba witiranya na leta iyo umaze kuyitiranya na leta eh, ibikorwa vyawo uca ubona ko eh, bisa n'ibikorwa vya leta caba ico bita kwitiranya Eh, kwitiranya intwaro no kwitiranya umugambwe Eh, nivyo biriko birabaho iki gihe Eh, aho abanywanyi umugabo sa fdd Eh, babona ko icyo bagonze aricyo gitegerezwa kuba Eh, bakibagira ko o, uburundi eh, bugifise sitati y'imigambwe myinshi Eh, buracafise sitati y'imigambwe myinshi Eh, ivyo vyobaye n'imiburiburi Eh, iyo hari umugambwe umwe Eh, nk'iyaba sdfdd ari pariti yunike niho vyobaye nahone Eh, kuvyura abantu ijoro riguma rikosa ndetse kiguma ari icaha gikomeye cane Eh, kuko o, amasaha y'ijoro eh, ni amasaha umuntu aba ariko araruhuka eh, kugira bukeye akore eh, imigambi y'iterambere si amasaha eh, yo gukomwa mw'itiro Eh, kiguma ari icaha naho o, burundi bwayo bufise umugambi umwe Eh, jewe nk'ugwaruka nkavuga nti eh, bikimeze uku eh, biragoye ko dutera imbere ndetse eh, biragoye ko twovuga ko eh, mu Burundi demokarasi ihari ndetse n'intwaro nziza ihari eh, kandi bikimeze uko eh, hakiriho oh, gukubagura abantu eh, hitwaje ingo za politike hakiriho oh, gukoresha igikenye witwaje umugambwe aho ibihe biba- ibi- ntibiba bikigoye biba bikimeze nabi nkavuga nti abarongoye umugambwe bari bakwiye kuraba nyabona bagahindura kugira eh, uburundi koko eh, bubu- bwa twese eh, tumenye ko eh, ari patimoni ya twese duherehereze kuri miguel ari muri canada avuga ko iyo nyifato ari iyo kugaya abarundi mu byitwanwe intara rusange umunyagihugu ashyirwa imbere agahabwa agaciro bakavuga kwinagiza uko bishakiye barazi ko bamukeneye kwijwi niwe nkingi y'iterambere si kwinagiza uko bishakiye ariko abo badede bafata abanyagihugu ko ari abantu bo gufata uko bishakiye icya kabiri umuntu yakwibaza bi- bihishije yane ziri mu bategetsi Eh, umwe akaza ku- kugira ngo ariko yiyegereza abanyagihugu atanga mesaje yo mu ijoro yereka abanyagihugu ko ari hafi yabo ibyo rero bihishije eh, kudahuza kunyunyuranya gupinzanya kwa reveriyano na nepfa reveriyano agaceri kaba gumyabanga ko ari we mukozi Eh, mugabo eh, iyo si ingendo yo gushigikira amanama y'ijoro arabujijwe birazwi umurango uvugwa ni guhera saa kumi na zibiri z'igitondo ugashika saa kumi na zibiri z'umugoroba Eh, ikigira gatatu ni mushobora ku- kubonamwo ibintu byo kuryanisha abarundi nk'uko mugenzi w'ikirundi bivugwa umuntu agenda ijoro aba ateye amakenga n'injyane z'abarundi gushaka gucanishamwo abarundi badasangiye ibyumviro bya politike n'iby'amoko tutabyibagiwe kuko mu ruhororo rya- rya site ya ruhororo bagerageje cane kuyugara biranka rero n'ubu bituma abamwe ba- barara umutima utari mu nda ko ibintu bikorwa ijoro biba biteye amakenga Eh, rero ibyo byose byerekana ko eh, umugambwe sndsd uri ku butegetsi muri iki gihugu cacu c'uburundi ataneza bigeze biyumvirira abarundi n'igihugu cacu ni ukujyana gusa ni ugusahura igihugu gusambura igihugu ibintu birasiga ubwenge inyifato yabo Eh, niba rero mu minsi iza muzoraba ico bishika ko nta atari umunyagihugu birangira amerewe nabi bobu nabo imifuko bujuje abana babo abagore babo abo nabo ba- ba- bagwishwa mu nama ijoro abana babo ntibafise minere bariko iramarana abana babo ntibafise icepfo ca ruguru ngo baza gukinagizwa abarundi bari bakwiye kugurura amaso bakareka gukurikira abanyepolitike babakoresha ivyo bashaka kuva kera mu misiri faraona kandamiza gasaza karenganyo igikene n'umutazo yakura amategeko akura abantu bato ikiza carangeze
cyari ikiganiro ndafise ijambo cyashimikiye ku bikorwa by'umugambwe cnddd bitunganwa mu masaha y'ijoro bigatuma hari abavuga ko bibabuza kuruhuka mu ijoro urwaruka rubona ko atamugambwe wari ukwiriye kurekurirwa kurenga amategeko ko abarundi bose bafatwa kimwe mwakoze mwese mwaduteze amatwi twifurije kururanirwa naho kuwa gatatuza
cari ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radiyo inzamba agateka kawe